Hmm. Hello, my correct, correct people. I don't share again. Good morning, good afternoon. Depends on where they dey watch me from. So, my people, I don't land again though with this gist wey I hear. So, as I see the gist I say, okay, make I come touch light and for here. not be smart if they happen for inside only on FIFA. palace. So, if you finish, abeg, help me subscribe, share the video, follow me for my Facebook page. God go bless now so my correct people, i don't know wetin i say It e dey happen wen i tok say Olori Maria say that they beg people from eh, their family from igbira make they come back caviarcy say caviarcy say make dem comot for palace and again olori eh, eh, runke when they e cry they e beg He go to call her people for una know the name of their people now you understand where she come from so make they come talk to Kabiyesi for am because of something when im mighty don happen for palace and Ooni of Ife no take am easy at all because Ooni of Ife say alejo oh, my people Ooni of Ife say anything like this happen say dem must to comot for im palace na wetin he talk so my people make we dey watch and dey go so we go pick sense for this particular gist so my correct people dem say uh, um, Ronke say don god don't expose am last last so in front of only of ife papa and in front of all other uloris, and in front of the chiefs when dem did here, dem say na dia front nine im runke and olori tobi um, eh, ulori maria na dear god for open the nyash my people, this gist when i see so i see a lot of People make different comments for here concerning the gist say oni of ife say e e send uh, dis thing uh, a a driver say make dem go pick uh, tadenikawo from school you understand as dem go pick am from school my correct people. i no come understand wetin dem come say e come happen from there so make i list make i see comment wetin dey here you understand where i for see dis video because, for for for goodness and mercy i no wan talk wetin dem dey talk, you understand because e no make sense to me so my correct people, na know say uh tade nkawo dey prepare for her birthday you understand the e coming in birthday when he want to so now this one now na e as only of I can give queen naomi ten million naira say make it e prepare for that tade birthday the thing sef even shock queen naomi say ah, ah. say because for since eh, eh, that day, say ah kabiyesi never give am dis kind money before oh. Now they understand me so but because of say my pipo queen Ami make e no understand say na because of say kabiyesi want want her to be happy and he want her back you understand na make am give am that kind huge amount of money when he go take celebrate take prepare for tadenikawo birthday He suppose to know that one my correct people, hmm i don go find out Prince Tadenikawo, you will never die premature death in Jesus' name. You will not have accident. Anybody, when it also you get accident, any chapter, any channel, you go return back to the family, the children in Jesus' name. Your generation, your mama no go die premature death. Your papa no go die premature death. Your mother, grandmama no go die premature death. You understand? you no go die premature death tadenikawo god will bless you you will grow up and become a great man you become a president you become a great doctor you become a great king in life almighty god will open the doors of miracle for you your mother will never lack you will not lack in jesus name anywhere that they use your name take dey pronounce evil things when be say god not say so He will return back to sender in the name of jesus Now, so i pray and na so i declare am my pipo tadenikawo birthday don near and god of mercy god of favor, will locate him we give him grace we abandon grace upon the life of tadenikawo almighty god will protect him we protect di mother the greatness of god will reign upon the life No evil weapon fashion against Tadenikawo will prosper. Any evil plan. When be say the uh, the Olorimeria, uh, eh, the all the Oloris they plan against Tadenikawo, we go and the mama we go back to saying that Every evil plan they are planning against them We return back to sender in the name of Jesus. My people, this video when I list it to e no even good for ear na make me say instead of me to talk about dat video let me use dis and pray for tadenika o you understand favour of god will be upon him he will grow old and become a great man in life delay and disappointment will never locate him jesus will bless him the mother will be blessed the father will be blessed the grandmother will be blessed all the family me too that is talking i will be blessed my son will be blessed favor of god will never depart from our life people that is watching us you people are blessed leaving good comment for me god will locate you people in jesus name so my correct people you see uh, sometimes uh, we bloggers we no sabi talk and we know say we get children we get family we get um, father we get pikin you understand we get uh, children for house and we go dey talk anyhow dey pronounce death against somebody pikin you understand and una una get children and una go dey pray make god bless una pikin una carry small pikin come out una go dey pronounce death for im name and na dat death na e go before una family because tadenika o He no go know death god of miracle and favor, he go locate tade wherever he go favor anywhere e step favour dis tade nikawo birthday miracle and favor will be upon it in jesus name as the Lord is the Christ, so because of say oni of ife igikwu na mi money make it take celebrate it pikin birthday Now, so they they cry they go those who are wey follow queen ami happy happiness will be their portion anyone wey be say e no follow am happy o say na evil plan e dey plan dey go disgrace and shame na e go follow dat person dem no go know peace peace of god go depart from their life disappointment will be their portion disgrace will be their portion god of favour and miracle will locate will locate us will locate us no man or woman shall channel uh, shall cause confusion in our life. Every spirit of death, accident, I rebuke it away from Tade. Tade, you will grow old and become a great man in life. Favor of God will never depart from you. God will locate you with divine favor and miracle. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen.